باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى القملة ونحوها tuni baaba haraamtahuu noo ibsitu baabu tahariimi tun baaba haraam jettee nuuf himtu attacdiibi qixaatun binnaari ibiddaan qixaatun haraama jettee baaba namaa himtuya ibiddaan waa qixaatun baaba haraam jettee himtu fi kulli haywaanin cufa waan ruuxa qabaata dachirra tirataa keeysattuya cufa haywaanaa keeysatti ibiddaan qixaatun haraam tahuu itti himna jedheen baabatan waan haywaana tahe tokkollee ibiddaan hin qixaatan hatta alqamlata hanga inumaa hatta namla santuurra bareeddu kiyya kun qamlaa jedhe hatta namlata hanga mixii gayuttuuya haga inumaayyuu mixii gayuttuu ibiddaani qixaatun haraama wanaxwihaa waan akka mixii fakkaataa ta biroo qamlama san hin jirree fa'allee danqixaatuni haraama duuba heywaanayyuu ibiddaan qixaatuun haraama caalamni kun oo amma summii ibiddaa facaasetuma wal fixaa jira summi facaasee gaa muslimni summiidhaan amma ibiddaan dhumu jira haraama hatta namaami mixiilli ibiddaan qixaatun shari'aan teennani harramsite عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم abbaan hureyraa akki jedhe nu erge rasuulli rabbii fi bacsin ergaa takka keeysatti na erge jedhe bacsanaa nu erge rasuulli rabbi fi bacsin jeyshin mabcuusin bihi fi bacsin waraana ergamaa tahe tokko keeysatti na erge jedhe waraana ergamaa qabsoo islaamatiif ergame tokko keeysatti nu erge rasuuli rabbii jedha abbaan hurayraan faqaala rasuulli keenna salawaatu rabbii wasalaamuhu calayhi ni jedhe jarreewwan ergeta waraanaa tanaani in wajattum yoo gartan fulaanan wa fulaanan ibaluufi ibalu yoo rabbi isin garsiise lirajuleyni nam lama baanee rasuulli من قريش قريش راكتها نما لما بانه سماهما إسال لمانو مقات أي إسال لمان بانيا سماهما مقات أي قروا راوين حديثا مقاء الرانفته فلانا وفلانا جد يبالو في بالو جد مقاسو جلابده سماهما رسول جرى لمان مقات أي يو غرتات فأحرقوهما جرسا لمان قبا بالنار إبدان قبا جلين ور مجرم قرد ورسني يو ربي سنقرسي سيسيفي قفا مرمرا درب أومتي قبا قبا بتوشة الدرب جلين كالالان توبا رسولي يروتنا بيسفن اتنقود أمنه ibiddaan waa qixaatuun rabbu qofa nama ibiddaan qixaatan ittiin beeysifamne eeganaa itti beeysifamtee summa qaala rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulli eeganaa ni jedhe hiina aradnaa wogguu nu feene alkhuruuja bahinsa gama qabsotti yoo nu feenee qophoofne nuun jedhe inni kuntu aniin kun tahee jira amartukum ka isin ajaje tahee jira amartukum ka isin ajajeta heejjira an tahriquu isin gub'utti fulaanan wa fulaana ibaluuf ibalu gub'utti isin ajaje mujrima gugurdaa san lamaani jecha duraan itti isin ajaje san amma irraa deebi'e an jedhe nabi muhammad jecha san irraa deebi'e wa inna annaara ibidda kana laa yucazzibu bihaa لا يعذب انقطعت بها إبدتنا وانقطعت إلا الله الله ملينا من برا إبدتنا كواقطعت جرو أن جتشكية الرادبية فإن وجدتموهما يوجر سلمان قرتني في الحرب yoo qabsoo amma deemtan tana keeysatti gartani yookaan jara san ka hidhamillee yoo gartanii itti dhuftani faqtuluuhumaa isaan lamaan ajjeeysaa malee hin gubina hin gubina egaa ka waa qixaatu ibiddaan hin jiruu jechaa kanatu beeksifni itti godhamnaan irraa gara gale nabi muhammad murtii sanirra hadiisa bukaariiti duuba namni hanga fedhe cubbuu dalagee maasiyaan isaatii fi roorroon isaa heddummaatus ibiddaan nama hin qixaatan jechuu gubanii qixaatanii turgaa warri maal jedha warra kaanii kaa goobana jedhaniituma gubaa turan mana isaatii fi maatii isaa wajjiin ormi awaama akkanuma bara sagaltamii maalamaaf sadihii tana nama mana wajji guba'aa turan iddoo tanatti warra hidhatee ka oromoo himatuuf ka tigree himatu iddootti namni kun kaan jedhaa kun kaan jedhaa ka ibiddaan dhume iddoo tana tokko lamaame isa bukaariiti وعن ابن مسعود قال بججبة بالداء وان قطعة كنوا أما بدي summii akka ibiddarra jabdu'u si wal qixaata jira aalamni aalama ajabaa keessa jirra رب مصلحة في دعاء ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلال مسعود أكن جئف نفدبر صحاب دتشكني rabbiin qeebaltii ibaadaa sahaabdicha kanaa haa godhuufi kunnaa nu taane jedhe rasuula rabbii wajjiin salawaatu rabbii wasalaamuhu calay fi safariin imaltuu takka keeysatti rasuula rabbi wajji taane jedhe imala wahiiti imalti tanaan hin beekamne imala keeysatti rasuula rabbi wajji taane فانطلق رسول نبرا ديم لحاجته حاجة إساتف نبرا ديم جرم حاجة إلمنما حاجة مساني سنماف نبرا إما لكيست حاجة في سراوة أف نبرا ديم جرم فرأينا إدومتنا قرج رسول حاجة نبرا ديم إدوتنا نقر همرة handarii takka garre handarii yookaan wama akka shimbiraa tana garre ma'aha isii wajjin farahaani ilmooleen didiqqoo lama taa jirtu garre jedhe ilmooleen didiqqoo qabdi handariin tun yookaan shimbirti tun ilmoolee didiqqoo qabdi isii wajjin katahe garre jedhe فأخذنا دوبا نتين كن نفون فرخيها المولى إسي لمان تانا نفون جلد المو ديكو هذا برا أرأنيتما المو لمان شيء جلد ديكو سلمان نفون جلد صحاب ديك عبد الله بن عمر فجاءت الحمرة حمرة ندفت دوبا هندرين سني يوكاين شمبرت سن ندفت shimbirti isin dhuftee fajacalat ni taate tucarrishu tagaaddiseysitu taateya ta caayessitu yookaan tagaaddiseysitu goglaa isii lamaaniin koola isii san lamaaniin dhuftee akkanat ummata ciicii harkaa qabu kana gubbatti dhuftee gaaddiseessiteef gubbatti goglaa isiiti gaaddiseessiteef haadhagaa garaa waa dhalee ajaa'iba namaaf bineensaa hin qabu akkamittiin ajala ilmoolee tiyya guuran jetteetuma فجعل نتات تعرس إسين تقاد سيست تات نقاد سيست والرئيس جل جرسنه توبة على من تحتها والرجل إسيجر أفتي قاد سيست قبل إسيتنا hubbarratti ol taatee jechuun ilmootiyya naaga dhiisa jetti jechuun sila afaan shimbiraa warri beeku osoo jiraate wama hima wama hima warra afaan shimbiraa beeku jedhantu jira gaa dhugaa hagam taate kun afaan waraabessaa beeka jedhanii kun afaan shimbiraa jedhanii wanni tun hin beekne egaa haqiiqaa isiime. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رسول كنا نبي الرحمة كن نئف جمع ور صحابتها كانت رفه فقال نجد من فجع إن ترفتشيسه هذه إسيتنا بولدها إلبو إسرا إنو رفتشي سجد شمبرتنا يوكان هنزريتنا إنو إلمو إسرا رفتشي سي إلمو في إسئي غرغر باسجد شريعانتين حتى هذا علم بني آدمي متي شمبرة في هذا اللي غرغر باسو إراد أورغتلا مرق دين إسلاما قبو مرق بنينسلي hagana guddise namumatu itti dalagata wallaalletuma mirga bineensaa faranji mat eega jennee galchineef malee laan rasuula waan jedhu man faja'a eenyuun rifachiise haadhihi isii tana biwaladihaa ilmoo isirraa eenyuun rifachiisee gargar baase jedhe sahabdotaan jedhama tuuba rudduu deebisa waladahaa ilmoo isii deebisaa ileehaa gama isitti deebisaafi jedhe mal gootanii jalaa guurtan ma gargar baaftanii rifachiiftan itti deebisaa jedhee nabi muhammad sahaabdota ajaje laal in ajaje tuuba sahaabdonni gaafa radduu ima deebisan qaalii rasuulaa fudhatanii firraa deebisan firraa deebisanii bineensa alaatuu ilmaa fi haadha gargar hin baasan caalamni islaamaa dhaqau fi waan adda addaa meeshaatti gadi dhiisee ummata muslimtoota fixaa jira laal wara'aa rasuulli ni arge qariyata namlin ganda takka mandara namlin mixiidhaa takka arge ganda mixi ganda mixi namicha roobaa mixii dur barbaadan jedhan dhageettanimi roobaa mixii jedhanii nama waa haasawu moon dhageenne isin roobaa mixii kana roobaa mixii isa barbaadanii yoo itti dhufan rooba jedhaniin bar rooba mee ati roobaa kana beekne mixii kana nuu himu jedhaniin mixii kana jedhan eega roobaa beekte mixiin abbaa kiyyaa mee isuma dhaqaa gaafadhaa jedheen kaafii tiyyaa miti mixii abbaba kiyya gaane eega tiyya beeyta ta mixii ammoo mixii magaafadhaa jedheen abbaxi firraa dabarse bar firraa dabarse ajaa'iba roobaa mixii jedhanii qissaa hedduu qabaa akkana xifirra dabarse jedhan waa hedduu haasawaa namichi sun nama jazbaa wahii kawaa haa haasawu akkasiiti akka himanitti farda gaangee wahii yaabbatee jedhan fuula garana gara silaa itti deebi'an san faallaa yaabbateetuma lafti siin hamartu akka warra abbaa lafaatiin lafti martetti jedha jedhan bari marree ni gaafas fuulduraaf akkana jedha gara faallaa yaabbatee bar lafti siin hamartu akka abbaa lafaatiin hayyee heeyilee oduu quba qaban sirritti hayyee sayyiin roobaa kana jedha haddaan lama lama sayyiin rooba ka garbii kana jedhamu akkana waan qissaa garuu waan qissaa kana tokko jira roobaa beekne mixii mixuma gaafadhaa ka jedhe san higa waan nama akkana waa haasawu tokko tokko ka itti gaggalu nama akkanaati wara'aa qariyata namlin mixi san nuffide ga rasuulli ni arge ganda mixii takka ni arge qad harraqnaahaa kanu isii gubne arge jedhe abdullah ibnu mascuud ganda mixii takka tanu gubne rasuulli ni arge jedhe yoo arge rasuulli ganda namaatimi bar namaa miti gandi gubame kuni mixi mixiin beeytanii bineensa xixiqqoo baadiyyaatti gaa akkana deddeemtee isiisan mixiin beekamtu gaa diddiimtullee jira gugurraattillee jira beekamtu ganda mixiita akkasii nu gubne takka rasuulli argee faqaala man harraqa eennutu gube haadihii isii tana eennutu gube jedhe isii ganda mixii tana eennutu gube haadihi ilqariyaa tana eennu gube jedhe qulnaa naxnu sahaabdonni nutu gube jedhaniin mixi mixiin silaa nu cinqixeetuma firraa kumne gubne jedhaniin qaala rasuulli akki jedhe innahu sha'aniin laa yanbagii in barbaadamu an yucaziba qixaatun in barbaadamu binnaari ibiddaan qixaatun in barbaadamu nama tokkollee illaa rabbunnaari yoo rabbiin ibidda uumate namaan qixaate male yoo rabbummaan ibidda uume sun namaan qixaate male namni biroo tokko ibiddaan nama qixaatuun isaaf in barbaadamuu jedhe nabiyyallaahi muusaa hadiisa bukaari'ii keeysatti fuuldura keessatti dhufnaa gaaf tokko osoo karaa deemu qubatee mixiin takka ciniintee bar jecha guddaa kana gaa quwwaa qabu musaa yoo jettan ni beektanii ni beekama nama saahiba irree guddaa kana mixiin ciniinnan gubaa jedhe ganda mixii mara rabbiin ni komate fahallaa namlatan waahida anqarasatka namlatun waahida sila si ciniinuuf mixiin takka si ciniinuuf jecha yaa nabicha guddaa irree qabu kanaati ganda mixii mara gubaa jettee itti ajajje jedhee rabbi ni koman ammoo takkitti hayyamni tasi cinqite ta rakkoo sirraan geette takkitti ofirraa deebifta takkuma si ciniinte jetteetuma obsa dhabdee nabicha hagana ga'u kun ati ganda guutuu gubdaa jedheen ganda guutuu gubdaa komit irratti dhufe jechuudha dhugaa ammoo ulumaani akka sheek saalih al useymi ifaanti fatwaa isaanii keeysatti hanga dandayan ibidda malee mixii ofirraa dhabamsiisuu namni tokko yoo isin rakkifte yaalii haa godhuu jedhe waan ibiddan tahin waan biroo tokkoon ka isin irraa baqattu waan akkasiitiin mislal jaaz jedhe jaazii tana مثل الجاز سمي وهتاتي ومعكنات إفراها بقتشي سجد يو إسين تنام بقتو دد وانما أذا قلو يو تاتي دتبني يو فت أني مالي فت إنسان مالي قاسي چنكي مو فت جد وما شئين أكان جداني yoo fixiinsa malee gaa malli biroo kasi baasuu dadhabu taate waan akka suphiitiif waan tokko tokko ofirraa gootee ofirraa fixuun ni magaya yoo ka akkanaan baqattu taate humarraa homasiin suuftee baqattu takkaan ofirraa ari'an homasiin suuftee baqattu takkaan ofirraa ni ari'ani رواه أبو داود بإسناد صحيح صحيح جامع كيسة إمام الألباني صحيح جدين قرية نمل جتوني موضع نمل bootaa mixni keeysa galtu ma'an namle mixaa wajji gubayyaa jarre bootama mixiin kee jirtu santu ganda isaaniiti walumaan guban walumaan akkasitti gubanii tuuba heeywaanayyu gubuun dhoorgaadiin keenna keeysatti mirga qabalaan wani ruuhii qabaa cuftinu diin keenna keessatti ixtiraama qabdi ixtiraama astura keeysatti mixiini sababaa isiitiin zamana suleymaan keessatti karoomni dhabame yoo suleymaan afaan waan maraa beekaa mixii arge ka afrachasi ol deebiftee du'aa'ii goote deebi'aa jedhe قد سقيتم بدعوة غيركم وبافمتني قد أور برو بهائم برو تسني قد أتيكونو سببا سنيني obaafamtanii ifirraa deebi'a jedhee nabiyyallaa suleymaan du'aa'ii goote laa yaxximannakum suleymaanu wajunuuda akka isin hin caccabsine yaa miti ateeraa jalaa qabadha golatee isanitti gala suleymaaniif askarri isaa akka isin hin caccabsine jedhanii walitti haasawallaa rahmata walii yaadan kararraa walii gora wal jalaa waraana dhufu jira akka waraanni isinii hin beekne isinirra ejjatee hin dhumne ateeraa qabadha waliin jetti mixiin miximan walii himaa har'a muslimni ammoo san walii himuu dadhabe waan mixii walii himte muslimni barana amma jirru kunga mixima sanillee namni hanqate ilaala walaashiru jalaa gora waliin jechuma dadhabe inumaayyuu balawu itti waliin jedhan beeseenuu baasaa baalaw bakka isin dhibde nu gaafadhaa maallaqa baalaw waliin jedha alamne